mwandanya kumviriza ijwi rya amerika maramutse inshuti bakunze muzindukanye natwe mu biganiro by'inogenekerezo rya cumi na gatanu ku kwezi kwa kane muri bibiri na cumi n'umunani hano muri studio y'ijwi rya amerika isamira na washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda muri kumwe na jowe diane n'ahazu in continence with our allies France, the United Kingdom, and the United States took decisive action to strike the Syrian chemical weapons infrastructure.
uyu ni james mattis umushikiranganji ajejwe kwivuna abansi wa amerika agaruka ku bitero bitandukanye amerika ubwongereza n'ubufaransa byagabye kuri uno wa gatandatu mu bibanza bibikwamo ibirwanisho by'ubumara muri siriya turabigaruka ko handi hato mube hafi y'amaradiyo yanyu amakuru tubafitiye muri kano kanya tuyahere ku bitero byagabwe na amerika ubufaransa n'ubwongereza muri siriya kuri uno wa gatandatu userukira amerika muri onu yavuze ko ubutegetsi bwa siriya budahagaritse ibitero by'ibirwanisho birimo ubumara amerika itagahengwa izobaha inkuru umenyeshamakuru y'ijwi rya amerika mu gisata c'icongereza isabel kokori murayumva mu ijwi rya mugenzi wacu yarusha pierre claver niyo nkuru umunyamabanga wa amerika ajejwe vya gisirikare james mattis yavuze kuri uyu wa gatanu mu ijoro ko ku ndwi iheze hafashwe ingingo yo kurungikira ubutumwa perezida wa siriya bashar assad kubera inyifato yiwe yo kwicisha abanyagihugu b'abasivili bigwanisho ruhonyanganda gutyo ntazosubire Clearly, the Assad regime did not get the message last year. This time, our allies.
ati biraboneka ko ubutegetsi bwa sad butafashe nka nkama ubutumwa bwacu bwo ku mwaka uheze ubu rero twebwe n'abo ducuditse twakoresheje ingufu zikaze tubishyize hamwe turasubira kumwereka co kimwe n'amahinguriro yiwe y'ibibombe ko batosubira kwikwegera akarambaraye mu kwica abanyagihugu hakoreshejwe ibigwanisho ruhonyanganda bazubibazwa that they should not perpetrate another chemical weapons attack for which they will be held accountable.
Mattis yavuze ko aho ibitero vya Amerika n'abo bacuditse bitumbereye ari gusambura ububiko bw'ivyo bigwanisho ruhonyanganda yongera ko ko Amerika igerageze kwirinda ko abanyamahanga bahasiga ubuzima uwo munyamabanga wa gisirikare yemeje ko Siriya cakoresheje ubumara bwica bukaze bwa chlore mu gisagara ca Duma ku ndwi iheze ahasize ubuzima barenga mirongo ine n'abandi amajana n'amajana bakomeretse yamara Siriya coco kiguma kibihakana general joseph danford ayoboye ibitero vya gisirikare bihuriweko na amerika n'abo bicuditse yavuze ko ivyinshi kuri ivyo bitero bija kumenyekana kuri uyu wa gatandatu imbere yaho ku wa gatanu perezida wa amerika donald trump yari yatangaje ko leta zunze ubumwe za amerika ziteguriye kuguma zotsa igitutu bashar assad gushika ahagaritse ico trump yise inzira y'ubwicanyi bugamije kumara abanyasiriya abanyagihugu abanyagihugu ba Assad akoresha ibigwanisho by'ubumara ruhonyanganda kandi yarabibujijwe n'amakungu Trump yatunze agatoki abashigikiye Siriya nk'Uburusiya na Irani ko bitashoboye kubuza ubutegetsi bwa Siriya gukoresha ivyo bigwanisho vy'ubumara. Ikinyamakuru c'Abafaransa AFP canditse ko ibikoho bikomakomeye vyumvikanye mu gatondo ko kuri uyu wa gatandatu ku mugwa mukuru wa Siriya, mu gihe Perezida Trump na wene yari yemeje ko ibitero biriko biraba. Ishirahamwe ryo muri Siriya riharanira agateka kazina muntu ibiro vyo mu Bwongereza ryamenyesheje ko amaka amakambi atari make y'igisirikare ca siriya yateyewe ibihugu bitari bike vyagize ico bivuga kuri ivyo bitero vya amerika ubufaransa n'ubwongereza muri siriya ico gihugu ca siriya cavuze ko kibabajwe n'ivyo bitero ko bije kunigira mu menshi utwigoro tw'umugwi ugenzura ikoreshwa ry'ibigwanisho ruhonyanganda wari gutangura akazi kawo kuri uyu wa gatandatu perezida wa siriya bashar assad yavuze ko azobananya agwanya iterabwoba n'aho yatewe uburusiya bwavuze ko ubwigenge bw'igihugu ca siriya bwavogerewe ubuserukiye ico gihugu muri leta zunze ubumwe za amerika yemeye ko ivyo bitero bizogira ingaruka mbi zikomeye irani kiti ivyo bitero n'ububisha kiti turemeje ko perezida wa amerika w'ubufaransa n'umushikiranganji wa mbere w'ubwongereza arabicanyi igihugu ca libani naco kiti ivyo bitero mu karere kacu naco bizoshikako israeli naco kiti nk'uko trump yari yabivuze ko gukoresha ibigwanisho ruhonyanganda ari kurenga umurongo utukura kita ibitero biriko biraba ni muri iyo ntumbero igiye guca Turukiya naco kita ivyo bitero vyari bikwiye ubushinwa bwavuze ko ivyo bitero bihonyanga amategeko mpuzamakungu ko vyohagarara hagakoreshwa ibiganiro n'ibihugu vyo mu muryango w'ubumwe bwa buraya vyagize ico bibivugako ubudagi ububirigi espagne portugal czech rumaniya na sloveniya navyo vyavuze ko bitahura ico gikorwa kandi ko kibereye ibihugu vy'abarabu nka qatar na arabia saudite birashigikiye ivyo bitero mu gihe iraq kivuga ko bizoha akaryo abakora iterabwoba gukwiragira isi ishami mpuzamakungu oni ntigerekana neza aho rihagaze ariko risaba ko abanyagihugu ba siriya bokingirwa na amnesty international ribona ko na kare abanyagihugu bari mu muriro ko bokingirwa ishirahamwe ryo kwivunira umwasi hamwe otan australia na canada navyo birashigikiye ivyo bitero mu gihe igihugu ca equateur gitera ivyatsi civuye inyuma ivyo bitero arakoze mugenzi wacu pierre claver niyo nkuru mu burundi naho ihiganwa sekafa rihuza ibihugu vya afurika yo hagati n'iy'ubuseruko umupira w'amaguru ku bana bafise imyaka iri munsi ya cumi n'indwi ryarara ritanguye urukino rwo kugurura iryo higanwa rwahuje imirwi y'uburundi na kenya aho umugwi harambe star wa kenya wihanije intamba mu rugamba w'uburundi mu kuwutsinda ibitsindo bine ku busa uru rukino rwarakurikiranywe na mugenzi wacu muyinga jean bosco ndarurinzi
umugwi nserukira gihugu w'u Burundi ntamba mu rugamba na Harambe Star y'igihugu ca Kenya iri mu mutigiri wa mbere w'imigwi iriko irahiganwa igihe cy'isaha icyenda n'igice kuri uyu wa gatandatu niho urukino rwahuje iyo migwi ibiri rwatangura kuva mu ntango byaragaragaye ko umugwi w'igihugu ca Kenya warusha umugwi w'u Burundi ku munota wa cumi na gatanu urukino rutanguye umukinyi nomero umunani wa Kenya Arno Onyango akaba na kizigenze wo mugwi yaciye yinjiza igitsindo ca mbere bidatevye ku munota wa mirongo ibiri uwo mugwi wakiriwe n'intamba uca uronka penalite yinjijwe na nomero cumi na zitandatu Patrick Wanjohi igice ca mbere kikaba cagiye kurangira umugwi wa Kenya ufise ibitsindo bibiri ku busa bw'u Burundi igice cya kabiri intamba mu rugamba zatanguranye umwete zigaragaza ishaka ryo kugombora inyuma y'iminota umunani igice cya kabiri gitanguye umugwi wa Kenya waciye wivumbura uca utsinda igitsindo cya gatatu hasigaye iminota nka cumi n'itanu ngo urukino rurangire umugwi harambe stars uca urinjiza igitsindo ca kane urukino rwagiye kurangira ku ntsinzi ya kenya y'ibitsindo bine ku busa bw'umugwi intamba mu rugamba umugwi nserukiragihugu w'u burundi uremera ko warushijwe ukizeza abakunzi bawo ko ugiye kwisuganya mu nkino zikurikira arature nibikora nikizigenza w'intamba mu rugamba bwa mbere twatange turagira ubwoba baranadusunza n'ingufu na presiyo mu nyuma niho twagiye muri mita gucara gusohora muri mita ya kabiri turagerageza kwihangana niho baje badutsinda amagori abiri aca ku irani tugiye kubandanya antrenema turashobora kwegera imbere gatonya izisigaye tukazitsinda icyo badusumbije niko bakinira uruhande rumwe rwa zuku bagahingira umupira bakinjira mu ipoto iwacu n'umumenyereza wabo vivye bahati niko abibona ibinye byo gutsindwa birashika gusa nivyo turyohera kuri je novuga ni twatanguye urukino dufise ubwoba tukaba tutaronse ukuntu twihangana hakiri kare ca turonka ukuntu kenya kironka kiprofita kuri kurwagogwa tutari dufise kironka ibitsindo bibiri ca turuhuka badutsinda bibiri tugarutse tugerageza turakosora mugabo nawo nyene nivyakunda ko turonka ukuntu turonka n'igitsina itsindo mugabo uravye urukino twagerageje gukina ivyo dushoboye abahungu bitanze uko bashoboye bakatubaza n'amakaziyo make tukaba tutaronse ukuntu tuheraheza neza kuri jombo mvuga ni acari kare turafise turafise umwanya tuzokora vyiza kandi turafise ko tuzoshimisha abantu ku ruhande rw'abakunzi b'intamba mu rugamba hari abemera ko barushijwe twarushijwe kandi kure niyo cane kubera ca mbere nta nta abakinyi bacu nta nguvu bari bafise twibaza ko bataronka imfungurwa zikwiye neza kubera nta nguvu bari bafise no kunyaruka kandi ikindi twabonye bigishijwe bigishijwe gukina umupira bawusubiza inyuma mu igori iwabo ku rundi ruhande amakenga yari menshi ku myaka y'abakinnyi ba kenya abakinnyi b'intamba hakinye abantu b'abana bato ariko bajya bavuye muri kenya bazanye abagabo baraduhenda tuzi ko arwaruka bingana je mu cyawe ku kintu nabonye je nabonye yuko twas- twategerejwe gusumbwa kuko baduhaye abakinyi badusumbya n'inguvu no mu myaka tubaravye ingene bahagaze baradusumbya no mu gihagararo n'imyaka yabaye myinshi twebwe twakinishije abana batonya cane ku ruhande rw'umugwi nserukiragihugu wa kenya kizigenza wabo avuga ko ari ugushimira imana akavuga ko ari n'akanyamuneza iwabo umumenyereza w'umugwi wa kenya we avuga ko naho umugwi w'u burundi watsinzwe uboneka ko ari mwiza mu mutigiri wa mbere imigwi yahuye kuri uyu wa gatandatu iri kumwe kandi n'umugwi w'igihugu ca somaliya n'uw'igihugu ca etiyopiya mu nkino zo kuri uyu w'imana mu mutigiri wa mbere kuri stade urukundo yibuye mu ntara ya ngozi somaliya iratana mu mitwe na etiyopiya igihe cy'isaha icyenda n'inusu kuri iyo saha nyene mu mutigiri wa kabiri kuri stade y'igitega sudani irahura na zanzibar ubuganda buhure na tanzania ku kibuga cya muyinga uko burundi butitavye iryo higanwa ryabereye mu gihugu c'u rwanda mu mwaka uheze kubera ikibazo c'imigenderanire hagati y'ivyo bihugu niko n'igihugu c'u rwanda kititavye izo nkino ziriko zibera mu burundi uno mwaka imuhinga mu buraruko bushira ubuseruko bw'uburundi jean bosco ndarurinze ijwi rya amerika
mandanya kumviriza ijwi rya amerika risamirani washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu rwanda mutwumvira ku mirongo ya fm ijana na kane n'ibice bitatu na fm mirongo icenda na kane n'ibice icenda mu burundi naho mukatwumvira kuri fm mirongo icenda na gatanu n'ibice bibiri ibiganiro vy'unono wa mungu tubibandanirize ku kiganiro ejo c'urwaruka mu gihugu c'u rwanda iki ni ikiganiro ejo
muri uyu mwaka wa bibiri na cumi n'umunani abanyarwanda n'inshuti z'u rwanda turibuka ku nshuro ya makumyabiri na kane inzirakarengane zazize jenoside yakorewe abatutsi mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane bityo imibare y'urubyiruko ikabakaba hafi mirongo itanu ku ijana ni urubyiruko rwavutse nyuma y'ayo mateka nshuti bakunze b'ikiganiro ejo uyu munsi tugiye kuganira ku ihungabana rishingiye ku batubanjirije cyangwa se transgeneration trauma mu rurimi rw'icyongereza bityo muri iki kiganiro turaza kumva ubuhamya bw'umukecuru wababariye kandi akabana n'uwamwiciye abe tubahishiye kandi ikiganiro nyunguranabitekerezo ku ihungabana rishingiye ku batubanjirije ingingo tugiye kuganiraho uyu munsi mwese mudukurikiye muri aka kanya mbahaye ikaze mu kiganiro ejo turi gutangira kuri radiyo ijwi rya amerika jye mwumva nitwa mizero kirisipe ninjye mugiye kubana muri studio mbagezaho ikiganiro gihagarariwe na roger niyigena
kurikira ijwi ry'urubyiruko mu kiganiro ejo
tariki ya cumi na kane mata mu rwanda aba ari umunsi usoza icyumweru cyo kwibuka mu gihugu cyose muri rusange ariko bigakomeza kugeza ku minsi ijana twibuka mu buryo butandukanye bitewe na gahunda zigiye ziri mu turere hirya no hino mu gihugu urubyiruko rw'u rwanda nizo mbaraga ndetse ni nawo umusingi w'iterambere ry'igihugu ariko abenshi muri bo baheranwa n'ibikomere byo ku mutima bikaba imbogamizi ikomeye ku iterambere kuri bo nk'urubyiruko ndetse n'igihugu muri rusange inshuti bakunze b'ikiganiro ejo ni munyemerere dutangira ikiganiro twumva ijambo minisitiri w'urubyiruko madamu rosemary mbabazi yagejeje ku rubyiruko rwari rwitabiriye ibiganiro ngarukamwaka ku nsanganyamatsiko zitandukanye bitegurwa na never again rwanda insanganyamatsiko yaganiriweho uyu mwaka ni ihungabana rikomoka ku batubanjirije ryibasira urubyiruko rwavutse nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi reka twumve icyo minisitiri yabwiye urubyiruko
imibare dufite iragaragaza yuko hafi mirongo itanu ku ijana y'urubyiruko bavutse nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi urumva ko ayo mateka batayazi ariko bakeneye kuyamenya kandi n'iryo hungabana ntabwo rigarukira ku babonye ibyo bikorwa bibi cyane byabaye ahubwo biranakomeza muri urwo rubyiruko rwavutse nyuma atabonye n'ibyo byose bitagize uruhare muri ayo mateka bitanabibonye ariko birakomeza ni uruhererekane tubigenza dute rero mu bufatanye n'inzego zose cyane cyane nk'igihugu cyacu twabanjirije ubumwe bw'abanyarwanda unity icya mbere na mbere ni ubumwe bw'abanyarwanda icya kabiri to think big gutekereza mu buryo bwagutse iyo dutekereza mu buryo bwagutse turenga amateka tukayarenga tukavuga ngo ok ayo mateka yarabaye ariko ntitugomba guheranwa nayo tugomba kurenga tukaguka ahubwo tugafasha n'abandi bari muri ibyo bibazo cyangwa ntawe twifuriza ibyo twanyuzemo ariko bashobora kuba bafite ibyenda gusa nabyo kubafasha kugira ngo ayo mateka ibyo twanyuzemo atabageraho icya gatatu ni accountability ibyo byose ni ibiranga abanyarwanda iyo biranga abanyarwanda biba biranga n'urubyiruko twifuza rero urubyiruko rufite ubumwe ni gute tugiye kubifatanya kugira ngo ibyo tuvuga ibe ingiro hari byinshi leta imaze igihe ikora icya mbere na mbere ni ukwita no kubungabunga urubyiruko rwacitse ku icumu rya jenoside rw'imfubyi abenshi bamaze gukura bamaze no kuba rwose abantu basobanutse ariko ntabwo itererana n'abandi bakomoka ku miryango yakoze jenoside kuko ntabwo bahisemo ntabwo uhitamo amateka yawe ariko uhitamo ejo hazaza ushobora kudahitamo ibyakubayeho ariko ugahitamo ejo hawe ko hazamera abo rero b'abana urubyiruko rwavutse ku babyeyi bakoze jenoside bisanze bavutse gutyo bisanga muri iyo miryango urumva ni ibihungabana bikomeza bimukomeretsa ibyo bikomere by'amateka ye niyo mpamvu aha dukora itorero byo benshi muzi by'urunana rw'urungano tumaze kubikora inshuro ya kabiri dufatanya n'itorero ry'igihugu kugira ngo duhuze bino byiciro by'urubyiruko rutandukanye urubyiruko rwacitse ku icumu ya jenoside tugahuza n'urundi rubyiruko rufite ababyeyi bakoze jenoside bafunze cyangwa bari mu mahanga tugahuza n'urubyiruko rwavuye mu mahanga hirya no hino rutari ruzi ibibera mu rwanda nta n'umuntu n'umwe utaragezweho ingaruka na jenoside yakorewe abatutsi buri munyarwanda wese tukabahuza kugira ngo bumve yuko bo bose izo kategori zose ndagiye mvuga ko zifatanya zigomba gufatanya kugira ngo igihugu cyacu gitere imbere kurushaho bibungabunge n'ibyo twagezeho nk'igihugu ibishoboka sasitenabiti ntishoboka urwo rubyiruko rudafite ubumwe ibyo byose ni porosesezi zo kugira ngo tugire urubyiruko cyangwa igihugu cyacu gifite ubumwe iyi foramu rero nicyo tunayishimira cyane cyane abayiteguye ko itanga urubuga rw'urubyiruko kuganira kuri ayo mateka tuyasesengure tuyaganire ariko nyuma yaho dukuremo amasomo yo kwiyubaka kurushaho no kuva hano twe twakize kujya gufasha abandi kuko baracyari benshi mwe mbabona nk'umusemburo mbabona nk'abafashanyigisho cyangwa abagiye gufasha abandi kugira ngo bave mu bikomere kuko mwebwe hari intambwe mumaze gutera uburezi kuri bose bwose buhabwa urwo rubyiruko kugira ngo tugire urubyiruko rusobanutse kuvumbura ikoranabuhanga ibyo byose ntidushobora kubigeraho tugifite urubyiruko rufite ibikomere rugihungabanye rukigunze ni inshingano rero zanyu mwese hano guhaguruka mukabegera kuko mwebwe hari aho mumaze kugera nzi ko ndimo kubwira bumva nzi ko mwe turi kumwe ariko ndabasaba ngo mugende mwegere n'abandi kugira ngo iyi myumvire mufite nabo mufatanye ugende urugendo rumwe twese tugane hamwe muri iki gihe cyo kwibuka tuzaba dufite benshi hirya no hino bandika ibyo bashatse bapfobya amateka yacu ariko tuzi ko muhari ko muzabivuguruza
minisitiri w'urubyiruko madamu rosemary imbabazi ati rubyiruko ndabasabye mugende muvuguruza abapfubya amateka yacu reka tumushimire cyane bityo rubyiruko murumva ko ari twe dukwiye kuba abahamya b'ibyabaye iwacu kandi tugafata iya mbere mu kubirinda ndetse no kubisigasira namwe mudakurikiye ubu nta kibazo ibitekerezo byanyu twatangira kubyakira by'umwihariko ku mbuga nkoranyambaga zacu zombi yaba facebook ndetse na instagram hombi ushakisha ikiganiro ejo ubu twamaze gushyiraho agafoto k'umwe mu bana bavutse nyuma ya jenoside ese mubona hakorwa iki kugira ngo urubyiruko rubashe kubana n'amateka ye byabaye bityo hirindwe ihungabana by'umwihariko ryibasira urubyiruko rwavutse nyuma ya jenoside usibye ku mbuga nkoranyambaga mushobora no kudusangiza ibitekerezo byanyu mutwohereza ubutumwa bugufi kuri nimero zeru karindwi makumyabiri n'umunani zeru kabiri mirongo inani na kabiri mirongo itatu na kabiri mu gihe turi kuganira ku ihungabana rikomoka ku batubanjirije umuntu ashobora kwibaza byinshi ku kuntu umwana wavutse inyuma ya jenoside ashobora kugira ihungabana nyamara ubwo ayo marorerwa yabaga uyu mwana atari yakavutse reka twifashishe ububiko bw'ibiganiro twakozeho mu minsi yashize maze twumve aho mugenzi wacu nadine w'amahoro yaganiriye n'umwe mu rubyiruko wavutse nyuma ya jenoside anje uwase yaganiriye kandi n'umwarimu wigisha mu ishuri ryisumbuye rya lycée de kigali mugabo joseph ndetse na uwitonze therese inzobere ku kwita ku buzima bwo mu mutwe reka tubumve turagaruka mu kanya
tukagira tereza wadusobanurira ese ihungabana ubundi ni iki murakoze kubw'uyu mwanya mumpaye ihungabana ubundi ni igikomere cyo ku mutima umuntu agira bitewe n'ibihe bikomeye yanyuzemo twagereranya n'ishyano riba ryabaye ku muntu noneho bikarenga ubushobozi bwe bwa kamere asanganywe bwo guhangana n'ibibazo bya buri munsi bityo bigatuma ashobora gutangira kugaragaza ibimenyetso aribwo twavuga yuko afite ihungabana ese ni nk'ibihe bimenyetso umuntu ashobora kugaragaza by'ihungabana nkunze kubibona ibimenyetso bimwe bitandukanye muri byo harimo ikibazo cyo kugira uburakari bukabije ni ibyiyumviro bibi bikabije harimo uburakari harimo ubwoba aho usanga umwana ashobora kurangwa no kwikanga kandi akikanga ubusa aho usanga abana bagira ibimenyetso byo kwihara ibimenyetso bigaragaza ko bihaze cyangwa se ko abo bana bari mu nzira igana kwiyangiza no kwangiza abandi tuvuga ko nk'ibiyobyabwenge cyangwa kwishora mu mibonano mpuzabitsina idakingiye hari n'abandi bana usanga bagaragaza ibimenyetso by'uko ibyababayeho bigaruka mu nzira y'amashusho bikaza batabishaka hari n'abo usanga nanone bagira umubabaro uremereye igihe babyibukijwe hari n'abo usanga nanone bagira ikibazo cyo kudasinzira hari abo usanga nanone bashobora kugaragaza ibimenyetso byo kwigunga bakajya kure y'abandi nubwo yaba ari mu kigo cy'abana magana ariko ugasanga umwana arasa n'aho aba wenyine ari kure yabo none se ni iki gitera ihungabana ni ibintu bidusanga mu buzima bwacu bwa buri munsi cyangwa se nanone bishobora kuba bifitanye isano n'ibihe bikomeye nyine abantu banyuzemo birumvikana harimo nk'iyo jenoside twavugaga harimo intambara harimo aya mahohotera cyangwa za violence turimo tubona mu miryango za agisida ziba ku muhanda nazo ni bimwe mu bintu bitera ihungabana mbese ikintu cy'umwihariko gishobora gutuma ko icyo kintu gishobora kuba cyaguhungabanya ni ukuba icyo kintu ni ikintu kikubaho kigutunguye wowe utateganyije ni ikintu gisenya indangagaciro zawe ni ikintu kikubabaza ni ikintu kigutera ubwoba bwinshi ni ikintu gishobora gutwara ubuzima bwawe cyangwa ubwabo muri kumwe cyangwa kikabakomeretsa mugaragaje uburyo hari bimwe mu bintu bishobora gutuma umuntu ahungabana reka mbaze anje anje mu gihe cya jenoside ntabwo wari uhari ese noneho iyo wumvishije bimwe mu bintu byabaye muri jenoside ubyumva gute abantu bari mu kigero cyawe babibona gute babona ari ibintu biri aho ngaho cyangwa se ujya ubona ko hari ibintu bibakoraho murakoze ko mu mwanya ngenda byemeza ko bamwe mu rubyiruko bagenzi banjye bishobora kuba byababaho kw'abahungabana kubera urugero wenda niba ufite umubyeyi bikaba byaramugizeho ingaruka mu gihe cya jenoside akaba yarabonye ibihe bibi ku buryo mu cyunamo iyo dutangiye icyunamo ashobora kuba yagira ihungabana biragoye gusiporita ko kureba umubyeyi wawe yahungabanye nyine ameze yataye ubwenge biragoye cyane uri umwana ku buryo uhita ubyakira wumve ko ari ibintu bisanzwe hari igihe uko ugenda ubibona ko iminsi igenda ishira hari igihe nawe bigutera nawe kuba wahungabana cyangwa se hari ukuntu umwana afite umutima woroshye kuba yabona mugenzi we bigana mu ishuri ahora yigunze yamaze se byagenze gute yamubwira amateka bikamubabaza cyane ku buryo nawe hari igihe cyazagera akajya yivuga se bino byabayeho birashoboka birashoboka kuba byarabayeho akaba nyine nawe bimugora kubyiyumvisha nyine kuba ibyo bintu byarabayeho akaba yahungabana
joseph namwe uri umwarimu cyangwa se uri umurezi mu kigo cy'amashuri cya lycée de kigali nk'uyu munsi wa none abantu bari mu kigo cy'amashuri ni abana bari munsi cyangwa se ni abana batabonye jenoside ese mujya mubasha kubona yuko bya bimenyetso tereza yatubwiye bigaragaza ihungabana ese nkamwe noneho nk'abarimu muba muri kumwe n'abanyeshuri muri icyo gihe mubasha kumenya ibyo ari byo cyangwa navuga kwidentifiya utuye mwana afite ashobora kuba afite ikibazo cy'ihungabana ibyo turabibona kubera yuko ko abenshi tuba twaranyuze mu mahugurwa y'imyitwarire y'abana n'imyifatire yabo iyo ubonye hari ikintu gihindutse ugomba kubanza kumuganiriza ukamenya impamvu impamvu hari icyahindutse umwana niyo yaba afite imyaka cumi n'itanu ikintu cya mbere ugomba kumenya yuko ava mu muryango uwo muryango ushobora kuba ufite icyo kibazo nangwa se nawe warahuye n'igikomere cya jenoside icya mbere ni uko ugomba kuganira nawe ukumva uwo mwana aho aturuka ukumva n'imibereho y'ukuntu abayeho noneho rero nyuma yo kuganira nawe niho ugomba kumenya icyatumye hari ikintu cyahindutse mu buzima bwe tereza noneho niki wabwira urubyiruko by'umwihariko aba bavutse nyuma ya jenoside ko nabo hari ikibareba icya mbere nabwira urubyiruko ruriho ubu ngubu ni uko ibikorwa byose bikorwa imyitwarire yose uburyo twitwara mu buzima ubundi bigenda bigira ingaruka kuri twe no ku bandi bikagera ku kinyejana cya karindwi bivuga ngo jenoside reba yabaye icyenda na kane ubu twabara nka generasiyo yenda imwe imaze gutambuka cyangwa tubare yenda ebyiri tuhereye no ku bari bahari ni ukuvuga ngo birashobora ko ubwo burwayi bw'ihungabana bushobora kuzagera ku kinyejana cya karindwi urumva rero barafite umurimo wo gukora nabashishikariza ko aho bigeze aha muri iki kinyejana cyangwa se iyi generasiyo bo barimo bagerageze gutangira kubyitaho ariko bihereyeho amenye ko icyo kibazo umuntu wese ufite ubuzima bwo mu mutwe bishobora kumureba kubera yuko ibitera ihungabana si ibintu tubona hakurya y'umugabane wacu w'afurika turi kumwe no mu nzu iwacu aho turi kuko tujya tubona ababyeyi bacu batemana tujya tureba ababyeyi bacu barwana tujya tureba ababyeyi bacu bashobora gukubita abana bakahita bagwaho bivuga ngo usigaye muri ba bana babirebaga arashobora kurwara wowe rubyiruko aho uri rero gerageza gutangira kwiyitaho niba utanazi n'ubwenda wabikora ndumva turahari ugane ibigo bishobora gutanga ibisobanuro ubimenye umenye uko witaho hanyuma nanone kandi abahungabanye bafite ibyo bimenyetso by'ihungabana nabo tuzirikane ko bari abantu tuzirikane ko atari ibyo biteye hanyuma nabo tubashyigikire mu buryo byibura kubaha nk'ikiremwamuntu nubwo utagira icyo umukorera kuko ntawamurenganya urubyiruko ntawarurenganya ngo turusabe gukora ibyo rudashoboye ariko byibura umwubahe nk'ikiremwamuntu ya mazina ya mazina tubaha yo kubaha akato ntituyabahe tumenye ko ari ikiremwamuntu nibiba na ngombwa umugeze cyangwa umwereke aho yavurirwa ngira ngo icyo twaba dutanze umusanzu ukomeye nk'urubyiruko uramutse uteye iyo ntambwe ndabashimira rero ku bitekerezo mwatanze aho mwagiye mugaragaza yuko ihungabana rikomoka ku batubanjirije umwana wavutse nyuma ya jenoside uyu munsi wa none nawe ashobora kugaragaza ibikomere cyangwa se ashobora kugaragaza ibimenyetso by'ihungabana
reka dushimire cyane mugenzi wacu nadine w'amahoro ku bitekerezo yakusanyirije hamwe ku ihungabana rikomoka ku batubanjirije inshuti bakunze b'ikiganiro ejo kugira igikomere cyo ku mutima bishobora guterwa n'ibyo urebesha amaso cyangwa se wumvisha amatwi aha birumvikana ko ihungabana ritagira ikigero cy'imyaka uwo ari we wese yagira ihungabana ariko nimudusangize ibitekerezo byanyu twibanda ku rubyiruko ese mubona hakorwa iki kugira ngo urubyiruko rubashe kubana n'amateka y'ibyabaye hakumirwa ihungabana by'umwihariko ryibasira urubyiruko rwavutse nyuma ya jenoside mu gihe muri kudusangiza ibitekerezo byanyu reka tube twumva akaririmbo ihorere k'itsinda active bafatanyije na boravani ariko tubibutse ko muri iki kiganiro mu kanya turi bukurikire inkuru y'ubuhamya bw'umukecuru watanze imbabazi kandi akarera nk'umwana we uwamwiciye abe iki ni ikiganiro ejo mukomeje gukurikira kuri radiyo ijwi ry'amerika kuri mikoro muri studio njye nitwa mizero crispin
turibuka jenoside yakorewe abatutsi mu rwanda umugongo uduhetse ukozwe mu nda n'abawe reka abawe tukwihoreze amateka yacu ko ari n'ayacu twigiyemo byinshi ubu ntacu twiyemeje kutazigera dusubira inyuma turwanye ingengabitekerezo ya jenoside dushyigikire ibyiza abanyarwanda twagezeho kurikira ijwi ry'urubyiruko mu kiganiro ejo nyuma y'icuraburindi n'ishyano ryaguye dufite umucyo dufite icyizere cy'ejo hazaza ihorere ihorere ihorere hora rwanda
reka dukomeze kubifuriza kugubwa neza aho mudukurikiye muherereye hose inshuti bakunze b'ikiganiro ejo bityo mbibutse ko uyu munsi turi kuganira ku ihungabana rikomoka ku batubanjirije ari ryo transgeneration trauma mu rurimi rw'icyongereza ibi ni mu gihe mu rwanda dukomeje iminsi ijana yo kwibuka inzirakarengane zishwe muri jenoside yakorewe abatutsi mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane jenoside dushyigikire ibyiza twizere reka dushimire mwese mudahwema kutwereka ko turi kumwe kandi mukadusangiza ibitekerezo byanyu ku nsanganyamatsiko zitandukanye tubaganirizaho iki cyari ikiganiro ejo mutegurirwa n'umuryango w'urubyiruko ejo youth eco i kigali mu rwanda kuri mikoro muri studio mwabanye nanjye mizero kirispe mu gihe roje nigena ari we wari uhagarariye iki kiganiro bayi
ishyano ryaguye dufite umucyo ijwi rya amerika mu kirundi n'ikinyarwanda ibiganiro tubafitiye birabandanya mu kanya bagenzanje babategurira ikiganiro dusangira ijambo muraza kuba muri kumwe ariko imbere y'uko mugikurikirana ndabashimire kuri kano kanya twamaranye na lidiane nahazwe